iyi mwumvanira y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akunze ijwi ry'amerika ikiganiro mugiye gukurikira cyafashwe mbere muri uyu mwanya ntituri bubashe kwakira telefone zanyu tubiseguyeho radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu saa kumi ikaze mwese kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
uyu muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbaha ikaze mwese nshuti mukunda radiyo yanyu uyu munsi turaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso hypertension mu rurimi rw'igifaransa n'indwara izwi nk'iyica bucece iyi ndwara rero ntitwareka kuyivugaho kuko ikomeje gutwara ubuzima bw'abantu abandi ikabamugaza nk'uko bisanzwe rero mube hafi musobanuze inzobere mu kanya hari abafitiye ibisobanuro mukomeze kandi kuduha telefone zanyu tubashe kuza kubahamagara tubaha ijambo mwakoze abamaze kuziduha mbere y'uko rero tugera mu kiganiro nyirizina nagira ngo mbabwire ko ishami rya oni ryita ku buzima wms rigereranya ko abantu bakuru babarirwa muri miliyari imwe na miliyoni magana abiri mirongo inani bafite hagati y'imyaka mirongo itatu n'icyenda na mirongo irindwi n'icyenda ku isi hose bafite indwara y'umuvuduko w'amaraso abenshi ni ukuvuga bibiri bya gatatu baba mu bihugu bikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere mirongo ine na gatandatu ku ijana by'abantu bakuru bafite iyo ndwara ntibazi ko bayifite ikindi mu babashije gusuzumwa bakavurwa umwe muri batanu bakuru afite umuvuduko w'amaraso wagaruwe ku gipimo ni imwe rero mu ndwara zitandura ikaba indwara yica abantu kare cyane bimwe bavuga ko umuntu akenyutse intego rero isi yose yihaye ni ukurwanya iyo ndwara kuyirandura kuyigabanya ku muvuduko kugabanya umuvuduko w'amaraso kuri mirongo itatu na gatatu ku ijana hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na bibiri na mirongo itatu ubwo rero nagira ngo mu kanya gatoya tuze kwakira umuganga udusobanurira ariko aracyahuze reka tube tubashyireho akadirimbo hanyuma tugaruke mu kanya
Every single one good at it. No one facing good at it. Yeah, yeah. I call you papi, I call you daddy, I know you like it. I call you daddy, I call you papi, I know you like it. I feel good, I feel good when you talk to me well. In your eyes, boy, I read the love you have for me. Not sure do can do can ya who quite you will, yeah. I don't believe what I see. Kukuru wanje kwimomia kila siku nitashukuru Mungu kwa kukunipatia wewe yangu abo basiru bavugisha ibigambo turekane nabo tuvugisha ibikorwa mutima nicyo yifatanirije nawe ushobora kugitandukanya Boy, boy, boy kubanyo mabodifaya bodifaya boy kubanyo maboy boy boy kubanyo mabodifaya bodifaya boy kubanyo
niwe wafashe umutima urawutwara tugusige mu ngurane n'ubuvuzi ingurane
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nari mbibabwiye dutangira turaganira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso bita mu gifaransa hypertension uyu munsi rero turi kumwe na muganga francois uwinkindi hakuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc ntabatindiye rero reka tumwakire kuko hafite n'umwanya mutoya wo kutuganiriza kuko afite izindi nshingano ari bujyemo mu kanya nagira ngo muganga w'inkindi twongere tuguhe ikaze ku ijwi rya amerika ngushimira cyane kandi uyu mwanya uhaye abakunzi bayo ah, kugira ngo muganire
Mm, murakoze cyane nanjye nishimiye umwanya nk'ayo kugira ngo tuganire ye ndabizi ko mugiye mu bindi hari ibindi bibategereje mu kanya ariko nagira ngo muri makeya dutangira mutubwire iyi ndwara ya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso musobanurire gatoya n'indwara ki
Mm, murakoze iranga umuvuduko w'amaraso eh, ni indwara navuga izaho ubundi amaraso afite uburyo agenda mu mitsi muzi ko imitsi itwara amaraso ni nk'amatiyo ni nk'ama- ni nk'ibitembo rero ubundi eh, aba ari ari ari umwanya uhari amaraso acamo afite umuvuduko runaka uzwi ariko hari igihe rero nk'umuvuduko amene hari igihe wa mwanya amaraso acamo eh, uba mutoya byatewe n'impamvu runaka cyangwa se wenda ugasanga yamatiye kubera ko yuko yamitse n'amatiye ariko navuga ashobora kongera ubunini hari igihe rero kwa kundi eh, yamatiye asaza ku buryo aba atakibasha kwiyongera ugasanga noneho amaraso ari gutambuka agoranye ibyo rero iyo amaraso atambuka agoranye nibyo twita ko habayeho itetanshayeteri cyangwa se umuvuduko w'amaraso wazamutse kubera ko hari hari icyabiteye hari navuga nka ubutakire irimo ituma amaraso eh, adatembera neza mu mu maraso niko nabyita ko ari ari aricyo ariko wenda twasobanura mu magambo makeya mu eh, umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension arteriyeri akenshi rero tu- dupima uko uko tubibona akenshi turapima hari ibizamini kwa muganga hari agakoresho kwa muganga bita tensiometre bakoresha bakagushyira ku kuboko bakareba uko umutima utera ndetse bakareba n'uburyo amaraso yawe atembera akareba akareba imbaraga n'umuvuduko ate- atemberana mu iyo eh, mu mitsi ubundi iyo ba- bagupimiye tureba imibare ibiri hari icyo twita systole iki- n'icyo twita diastole akenshi nko- ku muntu mukuru imibare yagombye kuba iri munsi akenshi barakubwira ngo biri hejuru cyangwa biri hasi ariko ubundi imibare imibare myiza ni uko wagombye kuba uri munsi ya cumi na kane kuri mirongo icyenda ubwo mm, cumi na ka- eh, cumi na kane cyangwa se ijana na mirongo ine ubundi tuyi- tuyifata muri o- ibipimo ni muri milimetre domerikire bakubwira ngo ubundi aba ari ijana na mirongo ine eh, milimetre domerikire iyo aba ari sistole noneho diastole ikaba ari mirongo icyenda milimetre domerikire so ubwo ngira ngo wenda sinzi wenda hajemo ikintu ikintu wenda atari mwiza kwa muganga ariko muri make ni uko wenda nabasha gusobanura umuvuduko w'amaraso yego Eh, hanyuma u- ikibazo gihagaze gute ubu ngubu iyo mubona nk'abantu mu rwanda eh, ba- ba- bahura n'icyo kibazo cy'umuvuduko w'amaraso bihagaze gute ni benshi bari mu mu- mu bihe bigero- mu kihe ki- cyiciro cy'abantu ni abakuru harimo n'abatoya ba- birimo ku- barimo guhura n'iki kibazo bimeze gute
Mm, eh, ngira ngo umuvuduko w'amaraso ngira ngo ni indwara irwawe n'abantu benshi cyane indwara irwawe n'a- n'abantu benshi cyane cyane nyine bakuze bikaza rero kuri kwa kundi twavuga yuko nyine uko ugenda ukura niko imitsi yawe igenda isaza niko ibitaba iki- ikikweduka neza cyangwa wenda bya bintu bizamo wenda bitewe n'uburyo ubayeho bishobora kuziba ya mitsi bigatuma amaraso atambuka neza niko umuntu agenda ahura nabyo cyane cyane dukunda kubona rwose iyo biri eh, bizamuka cyane ku bantu bari ku myaka mirongo ine kuzamura ariko ubu ngubu urebye nka gahunda twasizeho cyane cyane dutangira noneho kwipima cyane cyangwa gukangurira abantu kujya kwipimisha byibuze inshuro imwe buri mwaka ku bantu bafite imyaka mirongo itatu n'itanu kuzamura ariko eh, cyane cyane ni uko ubushakashatsi burerekana yuko ufite imyaka mirongo itanu mirongo itandatu ukagira umuvuduko w'amaraso uri hejuru nge- ngira ngo ntabwo navuga ko ari ibisanzwe ariko ni kimwe mu- muri Umuntu aba processes yiteze.
zo- eh, zo gusaza ntabwo wavuga ko ari iki- ari ari igitangaza cyabaye ariko ikibazo tukibona ahubwo iyo noneho watangiye kuyigira ufite imyaka mike uri munsi y'imyaka nka mirongo itatu icyo gihe akenshi nibwo tujya gushakisha nimba nta indwara yindi yaba iri inyuma y'uwo muvuduko w'amaraso eh, byatumye bizamuka kuko ubundi eh, ntabwo bikunze kuba yuko umuntu eh, agira umuvuduko w'amaraso akiri mutoya ariko wenda ibi ngibi bira- birajyana wenda ku bintu eh, wenda warubajije imibare ni uko ngubu urebye ubushakashatsi twakoze eh, umwaka washize bwerekanye twakorewe ku bantu bagera ku bihumbi bitandatu bari hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itandatu n'icyenda twasanzemo abantu cumi na batandatu n'ibice umunani ku ijana bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru bafite ipetansiyo ariteriere aho ngaho ni muri rusange ariko ugiye kureba nk'abantu bari hejuru y'imyaka mirongo itatu birazamuka bikagera no kuri makumyabiri n'umunani ku ijana nyine kwa kundi byerekana yuko uko umuntu agenda akura uko uko imyaka igenda yiyongera niko bya byago byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru nabyo byiyongera nyine bitewe n'uburyo umuntu abayeho bitewe n'ukuntu yanditse nayo iyo utangiye gusaza ariko rero icyo wenda ikindi nabwira ni uko urebye iyo mibare uko imeze ukareba n'abantu dufite mu mavuriro atandukanye imibare iracyari hasi cyane kubera yuko ubu ngubu urebye mu rwanda hose mu bigo nderabuzima mu bitaro by'uturere dufitemo abantu bagera nko ku bihumbi ijana na cumi na bitanu bafite umuvu- ba- bavurwa umuvuduko w'amaraso uri hejuru ariko rero ugiye kureba noneho tugendeye kuri ya mibare twari turi kuvuga y'abantu bagera kuri cumi na batandatu ku ijana bafite umuvuduko uri hejuru birerekana yuko dufite abantu ugiye gushyira ku baturage bo mu rwanda twakongera kuba dufite abantu bagera nko kuri miliyoni ndetse banarenga bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru bivuga yuko hakiri abantu benshi cyane bakiwugendana batabizi ko bawufite kubera ko batarisuzumisha ngo nibasanga koko biri hejuru bigeze igihe cy'uko umuntu asha- a- atangira imiti abasha kuyitangira noneho turinde yuko kubera ko umuvuduko w'amaraso iyo utavuwe ukamara igihe kinini nibwo utangira kuzana bya byago navuga byo guturitsa imiti yo mu- imitsi yo mu bwonko ugasanga umuntu agize stroke ugasanga yishe umutima kubera ko umutima ukora cyane kubera ko usunika amaraso atagenda neza ugasanga umutima wananiwe ugasanga yishe impyiko kubera ko no habamo udutsi dutoya dushobora kugenda twangirika kubera ayo maraso agenda abyigana cyane ngira ngo yego wenda ni icyo navugaho Mm.
Eh, hari abakunzi b'ijwi rya amerika badukurikiye ku murongo wa telefone nagira ngo tubanze twakire umwe eh, mu- mu ba- mu bari hafi kwizera uratwumva
yego yego ndabumva ijana mukangutse ku ijwi rya amerika yego yego urahagana hehe
ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rurimi mu murenge wa buyoga yego yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nagira ngo nagira ngo maze muganga ese indwara y'umuvuduko w'amaraso irangwa n'iki n'ibihe bimenyetso biranga ese ishobora kuba yavurwa igakira nicyo ni ibyo bibazo nagira ngo mbaze umuganga yego urakoze cyane reka gusubize
Mm.
Yeah.
ikindi wenda ngira ngo wakoze cyane ku kibazo wabajije ni ukurya burya kugira ngo ubashe no kwibuza no kumenya mugani ni- n'ibimenyetso by'indwara n'uko n'uko yandura n'uko bigenda cyangwa se nimba wa mugani nibasanga unayirwaye bazabasha kukuvura cyangwa kugufasha ku buryo ugira ubuzima bwiza icyo navuga ni uko akenshi izi ndwara zitandura ndetse duhereye ku muvuduko w'amaraso ni za ndwara ziza gake gake ku buryo iyo bitararenga cyane ngo imibare ibe- igere hejuru ku buryo itangira kwangiza ibindi bice by'umubiri nta kintu umuntu aba yumva nta kintu aba yumva ariko akenshi iyo byazamutse hari igihe usanga ura- urabara umutwe ufite isereri urumva mu matwi harimo ingoma ibyo nabyo ni ibintu bishobora kugira eh, ku- kukubwira yuko ushobora kuba umuvuduko w'amaraso wagiye hejuru ariko icyo navuga ni uko akenshi ibyo ntabwo bihagije kuko ushobora kuba ufite eh, n'ibindi bibazo bindi bituma umuvuduko w'amaraso ukagira ibyo bimenyetso ni uko tubabwira ko byibuze umuntu wese ubu ngubu uheze imyaka mirongo itatu n'itanu ni uko- ni uko byibuze ya- yagombye kujya yipimisha inshuro imwe mu mwaka akajya ku kigo nderabuzima kimwegereye ngira ngo nko- nkawe tuvuganye uri mu majyaruguru rwose kuri centre de sante yawe barabikora kandi bi- ubwishingizi mu kwivuza mituweli de sante ifasha umuntu kwivuza ndetse no kwisuzumisha indwara y'umuvuduko w'amaraso ikibazo cya kabiri yarambajije ngo ira- iravurwa igakira akenshi izi ngizi tuvuga ko biterwa n'icyayiteye wenda nimba ari wa muvuduko wenda uje eh, kubera ko umuntu wenda waje hakiri hakiri kare wenda ni wa mwana ufite imyaka makumyabiri wenda afite ibiro byinshi nibyo byatumye bizamuka cyangwa se wenda afite ikibazo ku mpyiko kindi cyatumye umuvuduko w'amaraso uzamuka icyo gihe iyo icyo kibazo kibi kitarakivuyeho nta kibazo umuvuduko w'amaraso eh, urakira ariko noneho kuri wa muntu tuvuge mukuru ufite imyaka mirongo itanu twasanze nta kindi kintu wenda kiri inyuma kibitera wenda nuko imitsi yatangiye gusaza kandi wenda twakugi- twakugira inama wenda y'ibyo wakora kugira ngo turebe ko bigabanuka ntibyakunze akenshi icyo gihe icyo dukora tugushyira ku miti kandi tukagusaba yuko uyihoraho ntabwo tukajya tugupimira turebe yuko eh, bitazamuka bimeze neza kubera ko impamvu icyo- icyo tuba turi kureba ni uko wa muvuduko w'amaraso ugumya kuba muremure ukaba wakangiza n'ibindi bice by'umubiri cyane cyane ahangaha tuvuga ubwonko ugasanga umuntu abyutse afite stroke impyiko zapfuye umutima wabyimbye n'ibindi bitandukanye amaso yaba umuvuduko w'amaraso kubera nyine hahandi amaraso iyo iyo hose agera cyane cyane twa duce dutoya nitwo dukunda kwangirika cyane bwa mbere Eh, ngira ngo wenda icyo wenda Inzira ni- namugiraho inama ni uko rero harimo nk'ibintu wenda navuga byongera ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru navuga imburagihe mu gihe ugifite n'imyaka wenda ikiri hasi ni uko kunywa itabi kunywa inzoga nyinshi kutaruhuka bihagije kurya umunyu mwinshi umubyibuho ukabije kudakora siporo ihagije kutarya imboga ibiryo birimo imboga n'imbuto bihagije ngira ngo ibyo ni byo bintu akenshi byongera ibyago byo kurwara wa muvuduko w'amaraso turi kuvuga icyo gihe rero niyo rero kuko harimo abantu dusanga rwose byazamutse ariko twamu- wenda twamubaza ese bimeze bite ugasanga aranywa inzoga buri munsi nyinshi aranywa itabi wenda afite n'umubyibuho ukabije twamubwira uburyo yitwara yabihagarika ugasanga wa muvuduko w'amaraso wongeye waha- wagabanutse byibuze wenda akabaho nk'indi myaka itanu ataratangira imiti kubera yuko ikiba cyabiteye nubwo ubuzima butaba bumeze neza babayeho Mm, murakoze.
ye mwakoze cyane reka twakire na daniyeli uranyumva daniyeli ndakumva madame jenny ye wowe urahagana hehe
turereye i nyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda Mhm. ikibazo cyangwa igitekerezo
yanjye mfite ikibazo gisa n'aho ari icy'amatsiko ku iyo ndwara Mm.
ese u- ubundi mu by'ukuri gusobanura umuntu ngo arwaye umuvuduko w'amaraso Mm.
U- tuzi ko umuvuduko wayo ukuntu nyine umuntu aba yiruka cyangwa se akaba akoresha imbaraga runaka agira ngo agere ku kintu ariko akoresheje imbaraga z'umubiri none umuvuduko w'amaraso ni gute umuntu avanga arwaye umuvuduko kandi umubiri we umubiri ntabwo abona umu- amaraso atembera yirukanka cyangwa se avuge ngo yaragabanutse ikindi ngira ngo nza kubaza umuntu urwaye umuvuduko w'amaraso tuzi ko ari indwara isa naho idakira ariko mu by'ukuri uretse ibyo abaganga batubwira ngo tugire gutya tugire gutya mu by'ukuri umuvuduko w'amaraso yaba ari indwara ivurwa igakira haba ari umuti ubivura se basi badusobanurira kuri utwo tubazo tubiri rwose Mm, gasa nkaho yari abikomojeho muri ibyo byo kuvura kuvurwa igakira vuze n'ibyo umuntu agomba no kuba yakwirinda se cyangwa uburyo yakwitwararika ariko ntacyo ngo aryoha asubiwemo cyangwa se ngo navuga ngo kwigisha ni uguhozaho reka muri make yongera gusubiriremo
Mm, Muganga.
eh, icyo namubwira ni uko eh, undi abaze mu muvuduko ubundi amaraso nyine afite uko atembera mu afite uko atembera mu mubiri Eh, afite navuga ariko na wenda kugira ngo bisobanuke neza aba afite umuvuduko agenderaho aba afite vitence agenderaho icyo gihe rero tuvuga ko byazamutse iyo ya vitence navuga iri normal cyangwa nyayo yahindutse kubera ko wenda aho aca hatangiye kugira ikibazo icyo gihe nicyo no tuvuga yuko amaraso akenshi nyine tuvuga ko umuvuduko w'amaraso wazamutse iyo amaraso agenda abyigana muri ya mitsi iba itagifunguka neza iba itakemerera yuko amaraso agenda ku buryo navuga u- eh, bwiza asanzwe agendaho ibyo rero nk'uko yaravuze rero umuvuduko w'amaraso navuga yuko icyo namubwira ni uko umuntu ashobora kubana nu- nu- n'umuvuduko w'amaraso igihe kirekire mu gihe agi- akurikije inama za muganga kubera yuko nk'uko nabivuze eh, gitangira harimo imivuduko y'amaraso iza kubera wenda umuntu ubuzima umuntu abayeho uburyo wenda yitwara bisanzwe cyane cyane ni ya mivuduko iza umuntu akiri mutoya iyo ngiyo bya bintu abivanyeho irakira biragenda rwose hari n'igihe bisaba ngombwa yuko tumutangiza imiti ariko harimo nona ya muvuduko w'amaraso uza kubera ko nyine ariho imyaka igeze umubiri washaje imiti yashaje ni wa muntu noneho ukenera ko tumuha tumuha imiti imufasha kugabanya wa muvuduko w'amaraso icyo gihe rero tugusaba yuko imiti uyigumaho navuga igihe cyose ariko noneho ukanitwararikana bya bindi bishobora kongera kuzamura umuvuduko w'amaraso itabi inzoga kurya umunyu mwinshi kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije ibyo nabyo ni ibintu bidufasha kubera yuko harimo abantu rwose bamara imyaka nka cumi n'itanu anywa ka kanini kamwe ku munsi ariko iyo utabyitwayemo neza ugasanga na ka kanini kagikora usanga ni ahantu usanga umuntu dutangiye kumuha imiti ibiri itatu itandukanye kandi ubundi tuba twifuza yuko umuntu afata imiti mikeya yoroshye gufata itanahenze kugira ngo nyine imiti ntimubere umutwaro ariko icyiza ni uko twavuga ubu ngubu ni uko ubwo bushobozi bwo kuvura bwo gufasha abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hejuru ubu ngubu burahari ku bigo nderabuzima byose kandi ni ubuvuzi bwishyurwa n'ubwisungane mu kwivuza ku buryo nta muntu rwose wagombye kuba kuba afite ikibazo cyo kubasha kwivuza umuvuduko w'amaraso mu rwanda iyo muvuga rero ngo ko mufasha abantu nyine kunywa imiti mikeya kandi yoroheje ni ukuvuga ko mwanishimira nuko umuntu yakwipimisha akabimenya hakiri kare ku buryo yatangira n'iyo miti hakiri kare yenda ikagira n'icyo ikora ku buryo yazageraho wenda akanayivaho niba ari ibishoboka
cyane rwose njyane bw'ubutumwa twagombye kuba turi no guha abantu aka kanya turi kuganira ni uko icyo dushaka kubera ko ubundi harimo abantu tukibona ntabwo rwose twabura kubivuga ugasanga tubonye ko afite umuvuduko w'amaraso kubera ko yagize sitoroke bituye hasi imitsi itwara udusito dutwara amaraso mu bwonko twacitse akagira sitoke akaba pararize igice kimwe cyangwa ugasanga wenda impyiko zarapfuye ugasanga noneho aje kwivuza impyiko cyangwa aje wenda icyo kibazo cya sitoke ariko wapima ugasanga afite umuvuduko w'amaraso uri hejuru aricyo cyabiteye ibyo rero akenshi nyine nta n'icyo akenshi tuba tukinamumariye ku buryo yongera kugira ubuzima bwiza icyo rero tuvuga ni uruvuga ngo tuze twisuzumisha hakiri kare nk'uko ndabona kubwira abantu wenda abantu benshi tugenda n'imodoka n'iki polisi iratubaza buri gihe buri mwaka tugombye gukoresha icyo twita kontore tekinike kugira ngo tumenye ko ubuzima bw'imodoka bumeze neza natwe rero twagombye gutangira gufata uwo muco ngo muri cya gihe ngiye gukora kontore cyangwa se nitwumve ko imodoka zacu arizo dukeneye kontore tekinike natwe umubiri wacu udakeneye gukoresha iyo kontore kugira ngo turebe uko duhagaze nibiba ngombwa nidusanga harimo ibitagenda neza tubashe kubyivuza hakiri kare ni nacyo tubwira abantu rero ubu twashyira imbaraga zihagije ku bigo nderabuzima byose twahuguye abantu twabahaye ibikoresho byo gupimira abantu umuvuduko w'amaraso ndetse tubijyanisha n'indwara ya diyabete isukari hejuru mu maraso noneho basanga n'umuntu kuko agize icyagiye biri hejuru cyane kandi wenda n'imyaka ye igeze hejuru ubushobozi bwo kubavura burahari ariko turi gukora turi gutera indi ntambwe yisumbuye kuko hari igihe kubera ko abantu nyine ntabwo biraza ariko ngira ngo ni kwa kwigisha guhoraho tunashimira benshi ikiganiro turi kujyana n'ijwi rya amerika abantu benshi bararikurikirana barabyumva hari igihe umuntu nyine ntabwo biraza neza yuko umuntu ajya kwivuza ntaho yumva ababara ntaho yumva ameze ntaho yumva ameze nabi kandi izi ndwara zitandura ku isonga hari umuvuduko w'amaraso ni uko n'indwara zica bucece zica gahoro gahoro ujya kugira ibimenyetso byararenze byaratangiye kugira ibindi bibazo mu mubiri ni uko ubu ngubu twashyizemo izi ndwara zitandura twazishyize mu bintu abajyanama b'ubuzima dushaka yuko batangira kudufasha mu midugudu abajyanama b'ubuzima turi kubahugura uburyo bakangurira abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura ndetse bakanapima bakanapima mu midugudu mu ngo z'abantu ku muganda muri handi hose abantu bahurira ku buryo noneho umuntu akitwaza ngo n'ubuzima nyine kujya kwa muganga noneho tukamusanga mu rugo ku cyumweru umuganda wabaye cyangwa wenda utugoroba tw'ababyeyi twabaye ku buryo noneho abantu tubigisha tukanabapima uwo dusanze afite ikibazo tukamwohereza kwa muganga ku buryo byibuze tubasha kuvura izo ndwara zitararenga navuga bitararenga inkombe kubera yuko uko yivuza hakiri kare niko ubuzima bugenda neza niko ikiguzi cyo kuvura kiba gitoya kurusha uko uza byararenze waratangiye kugira ibindi bice by'umubiri byangirika icyo gihe kuvura birahenze kandi nawe akenshi ntabwo wongera kumenya neza mu by'ubuzima ubashe kugumya gukora umuryango wawe ndetse ubashe no guteza igihugu imbere muri rusange mwakoze reka twakire na rishari ariko uh, utubwire ni- utu- turyo rwara nubona ko igihe kigeze cyo kugira ngo ugende uh, kuko abadutegereje bashaka koza ni benshi sinzi niba turi bubashe kubakira bose ariko twakire rishari rishari uranyumva alo wiriwe ibi ndabumva Mm, urahagana he mwiriwe cyane yego Eh, eh, ndi burundi Mhm, Eh, nanjye nagi- nagomba kugira icyo nshyikirije mhm.
eh, kuri ibi bijyanye n'indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso
Yego.
mu bisanzwe eh, ahanini icyo nohanura cyangwa icyo nosaba ni uko abantu bakwicukira eh, kwipimisha kwipimisha kwifatisha igipimo bakaraba nohanura ko buri kwezi buri kwezi umuntu yagenda akarabisha kuko eh, iyo umuntu abimenye hakiri kare eh, agafata imiti hakiri kare kenshi na kenshi biragenda neza nicyo nagomba mpamagarire abantu eh, kenshi na kenshi ahantu twari dukunze kwipimisha ntidukunze kurabisha indwara ariko icyonye nogihagarara ko cyane ndabashimiye urakoze cyane kuri izo mpanuro ubwo ni ukuvuga ko nawe ubikora ariko
Eh, ego ndabikora cyane rwose
yego rero dufashe gukangura n'abandi nyine abo muhura muganga yavugaga ati nta muntu ujya kwivuza akenshi abantu bajya kwivuza ari uko barwaye ntibagenda mbere ngo bamenye uko umubiri wabo uhagaze ubwo nawe ufashe- udufashe muri ubwo bukangurambaga
Mm, ndagushimiye cyane rishani
murakoze namwe twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso turi kumwe na muganga w'inkindi francois nagira ngo twongere tu- tuganire nawe Eh, ak- ak- akabazo mu rwanda haherutse guteranira inama ah, ku ndwara zitandura n'iy'umuvuduko w'amaraso irimo muri make ubutumwa bw'ingenzi mwaha abantu mu bijyanye n'izi ndwara n'ubuhi mu rwego rwo ku- ku- kurengera ubuzima muhereye kuri iyo nama Mm.
yabaye
Mm, ngira ngo inama yabaye ngira ngo ni ukwezi gushize ku itariki makumyabiri n'enye na makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi na kumwe yari inama yo kureba ngo- cyane cyane twari turi kwibanda mu bihugu biri muri east africa u rwanda uburundi tanzania kenya na uganda ndetse na sudani y'epfo kugira ngo turebe izi ndwara zitandura zihagaze gute mu bihugu byacu ni gute twashyira ha- hamwe imbaraga kugira ngo tubashe eh, kuzihashya byimbitse tuzivura hakiri kare dukora ubushakashatsi hamwe ndetse tunabasha no kugerageza ku- gushyira imbaraga mu kugira ngo tubashe kubona imiti ndetse n'ibikoresho navuga bi- bidahenze kugira ngo tubashe gufasha eh, abantu eh, ame- eh, abaturage b'ibihugu by'aka karere ntabwo ari byo bintu twaganiriyeho cyane kandi kugira ngo twi- twi- twa- twaranigeranyeho niko nimba ariko na- navuga u rwanda ibyo rufite byateye imbere twabisangije bagenzi bacu b'abarundi nabo badusangije ibyabo abagande gutyo noneho ku buryo tuvuga ngo noneho ni gute twafatanya kugira ngo nimba ahangaha bigenda yewe ntajya kongera kuruha cyane ndi kubihimba kandi hari na- naza kwigira kuri bagenzi banjye ngira ngo ni nibyo bintu twaganiragaho cyane kugira ngo tugire umuryango wa east africa ufite ibi- ibibazo bikeya by'izi ndwara zitandura rero ubutumwa mu gusoza navuga nagira abantu nuko izi ndwara zirahari indwara zirahari ni indwara ziri kwiyongera cyane bigendeye n'uko tubayeho kandi ni indwara zica kuko ugiye kureba ubu ngubu ku isi muri rusange izi ndwara zitandura abo- mirongo irindwi na rimwe ku ijana by'abapfa bicwa n'izi ndwara zitandura urebye ku isi hapfa abantu bagera kuri miliyoni mirongo ine eh, mirongo ine buri mwaka ariko mwabo ngabo mirongo irindwi n'umwe ku ijana bishwa n'izi n'izi ndwara zitandura kandi noneho ikibabaje muri- muri- muri ibi bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere kubera kwa kwisuzumisha eh, hakiri- hakiri kare tudafite bwa bushobozi bwo kuvura neza tutaragira ni uko hari abapfa imburagihe ubundi iyo upfuye mbere y'imyaka mirongo irindwi tuvuga yuko upfuye imburagihe ntiwagumye gupfa mbere y'imyaka mirongo irindwi ni uko rero nka mirongo inani na batanu ku ijana by'abapfa imburagihe bishwe n'izi ndwara zitandura bari mu bihugu byacu bikiri mu nzira y'iterambere bigendeye kuri ibyo bibazo twavugaga eh, tukiri gukoraho kugira ngo tubashe kuzamura ireme ry'ubuvuzi bw'abantu ndetse tubashe no kuzamura imyumvire y'abaturage kugira ngo bajye babasha kwizimisha hakiri kare inama rero nta yindi twirinde ibyongera ibyago byo kurwara izi ndwara zitandura cyane cyane harimo umuvuduko w'amaraso hari itabi turazi ko ari ari uburozi rwose uretse n'umuvuduko w'amaraso ryica ibi- ibice byinshi by'umubiri inzoga nyinshi tuzereke dukore siporo ihoraho siporo ntabwo ari kujya mu kibuga ngo ukine futuboro gusa kugenda n'amaguru gukora ngira ngo twatangiye gahunda nziza izi za kafide muri kigali ndetse ziri no kujya no mu tundi turere dutandukanye turye ntabwo kurya neza ari ukurya ibiryo birimo amavuta menshi kurya isukari nyinshi imboga nyinshi ni nziza imbuto nyinshi ni nziza tugabanye umunyu dushyira mu byo kurya byacu harimo abantu bose bajya kurya mbere yuko yumva ko harimo n'umunyu akamaze kongeramo kugira ngo ibyo byose ni bya bintu bitwongerera ibyago byo kurwara izo ndwara zitandura imburagihe ndetse tugerageze tu- tunaruhuke bihagije turazi yuko ubuzima buragoye twese tuba twirukanka dushaka ubuzima ariko eh, tugerageze duhe umwanya wo gukora du- du- dushake umwanya wo gukora ariko tunashaka umwanya wo kugira ngo turuhuke cyane cyane kugira ngo tugire na za mbaraga zo kumya dukora igihe kirekire ikindi rero navuga ni uko izi ndwara eh, hari ibyo twavuze ushobora kwirinda kugira ngo ntuzirwara imburagihe ariko hari n'igihe n'imyaka nawe ni ikindi kibazo ko umuntu agenda asaza niko ibyago byongera kandi ibyo byo nta n'ikintu twabikoraho gahunda ngira ngo rishari yatubwiye i burundi ni uko ni ukwisuzumisha bihoraho kugira ngo ntidutungurwe nidusanga umuvuduko warazamutse batugire inama nibatanga za nama wenda zo ku- zo guhindura uburyo tubayeho tutari gukora kubera iki- ikigero umu- umuvuduko ugezeho tubashe gutangira imiti hakiri kare tuyigumeho neza kugira ngo tugumye tubeho ubuzima navuga bwiza tubashe kumenya gukora no guteza imbere ibi- ibi- ibi- ibihugu byacu Yego.
kugira ngo ni ubutumwa natanga muri rusange rwose ubu ni ubutumwa bwiza cyane kandi bwumvikana none se twagu- twakwakira n'abandi bantu bakeya
ngira ngo nifite nk'iminota nk'itatu ubu ngubu itanu wenda ntacyo Oh, oh.
twavugana nabo nimba hari abahari ye barahari barahari oya ni benshi bo barahari ariko reka twakire juvenali uranyumva juvenali Amen. ndabumva yego i- ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe
ngewe ndi mu rwanda i rubavu yego ikibazo vuba vuba
ikibazo nari mfite Mm,
hari ukuntu izi ndwara zitandura byo zirahangayikishije cyane ariko ahanini hari igihe umuntu abura ahantu ho kwi- ho kwisuzumira
ku- kubura ahantu ho kwiva mu- uri uri rubavu ye Mm.
mhm. yatubwiraga ko ku mavuriro yose kandi ko bagiye gushyiramo n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo bafashe hari ikindi kibazo ufite ngo dukomeze
rwose murakoze urakoze cyane twagira yezu Mm.
nawe uri ku murongo wa telefone
muraho neza ndabaramukije jeni uraho i- ikaze hanyuma ubwo baze ikibazo cyawe umutumirwa ari hafi kugenda
yego murakoze ikibazo cyanjye mperereye i kigali mu rwanda Mhm.
ndashaka kumubaza iterambere uyu munsi tugezeho ritandukanye n'iryo twariho mu myaka makumyabiri mirongo itatu ishize ndashaka kumubaza rero ikibazo kijyanye gifite aho gihuriye n'iterambere uyu munsi tubona ibyo kurya turi gufata ibyakorewe mu nganda ari ibituburano byakorewe mu laboratwari kugira ngo bongerere agaciro ibikomoka ku buhinzi bongera umusaruro bino bita ngo ni ugutubura mu by'ukuri ntabwo byo byaba nyirabayazana w'ubwiyongere bukabije bw'umuvuduko w'amaraso kuko uyu munsi niba dufite ibishyimbo ibigori ibirayi yewe n'ibijumba batangiye kubitubura ndetse n'imyumbati ariko ugasanga nka kera umuntu yafataga nk'ibigori ibihungure kuno bahungura ibigori bakabiteka mu gitondo saa sita akaba ariho basukamo ibishyimbo bikaza kuribwa nimugoroba none ubu tuvugana turi saa kumi na Yego.
makumyabiri ibishyimbo biraribwa mu kanya saa moya byumye ntabwo barabiterekaho kubera iki ubu haje iterambere dutetse kuri gaze ibintu birahira iminota ibiri yego Ha- kandi biri- bishye ari ibituburano ibi biryo turya byitwa ko bigezweho by'iki gihe nyakubahwa muganga rero ntabwo byaba ari intandaro y'ubwiyongere bw'umuvuduko ukabije w'amaraso ku bantu b'ingeri zose kuko kera twari tuzi ko umuvuduko w'amaraso ari uw'abakire babi kigali none ubu ngubu urajya mu cyaro hirya za nyamasheke usanga barwara umuvuduko w'amaraso kandi mu ngeri zose ibi byo ntabwo byaba ari intandaro ikabije Reka- ubwiyongere bw'umuvuduko w'amaraso reka gusubize rero ko nta mwanya munini uhari
yego urakoze cyane Mm, bati biba mm, ngombwa mm, tuzakigaruka murakoze cyane. ikibazo babajije ngira ngo ni ikibazo abantu benshi bakunda no kubaza ese ibi byo kurya turya by'ibiturano tujya kurya inkoko imaze ukwezi kumwe ivutse ugasanga yabonye izo twirira cyangwa ufite ngira ngo yabivuze byinshi yatanze ibintu bitandukanye ngira ngo icyo navuga ubu ngubu ntabwo iterambere ngira ngo tekinoloji iterambere ryo gutubura imyaka ryo kwibika neza ryarazamuye ryariyongereye rinakoreshwa cyane kugira ngo abantu banahangane n'ikibazo umugani cy'ibyo kurya bidahagije kandi twebwe umubare w'abatuye isi ugenda wiyongera ariko icyo navuga wenda nenda kwemeranywa nawe gatoya ni uko ibyo kurya byo mu nganda byabitswe igihe kinini tugura muri za alimantasiyo ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza uko bishoboka twagerageza kubigabanya ahubwo ibi byo kurya uvanye mu murima cya kijumba wingiye cya gitoki uciye mu rutoki rwawe ibyo ni byo kurya tuvuga byiza biruta kuvuga ngo ndarya za keke ndarya ibi byo kurya byo mu bikombe byanabyongera ngo kubera za poroduwi biba bibikanye kubika igihe kinini nabyo bifite navuga ntabwo bigira ingaruka nziza ku mubiri ngira muri mpamvu usanga akenshi abantu nyine kubera ubuzima tubayeho turarya za fasiti fudu amafiriti buryo usanga abantu bose barabyibushye ugashyiraho nta nubwo ukora siporo ihagije ngira ngo izo byongera za ngaruka zo ku zo kugera zo kurwara izi ndwara navuga zitandura imburagihe ariko kuvuga ngo bya biryo wenda ya fumbire twakoresheje mvaruganda yakeka yuko ubu rwose ntabwo burya ikintu cyose kugira ngo cyemezwe yuko wenda nimba malariya umubu ukuriye urwara malariya ni bwa bushakashatsi buba bwakozwe ntabwo rero biravuga yuko iyi fumbire nta bushakashatsi burakorwa bwerekana ko iyi fumbire mvaruganda dukoresha yongera umusaruro ariyo iri inyuma yo kurwara izi ndwara zitandura ahubwo twongere turebe uburyo tubayeho twongere turebe za nzoga nyinshi tunywa twongere turebe byatabi twongere turebe ngira ngo wavugaga iterambere abanyakigali cyangwa no mu mijyi minini nta muntu ukigenda n'amaguru twese dukoresha imodoka nta mwanya wo gukora siporo nta mwanya wo kuryama uhagije ngo turuhuke ngira ngo ibyo ni byo twaza kurebaho cyane kurusha uko wenda twajya kureba wenda bamugani yafumbire imvaruganda dukoresha kugira ngo twongere umusaruro tubone ibidutunga bihagije
murakoze cyane juvenali yabazaga ngo kwipima ahantu kubura ngo ahantu ho kwipimisha i rubavu
juvenali sinzi wenda ahari rubavu wenda santere de sante imwegereye wenda ngira ngo aracyatwumva ariko ubu ngubu rwose sinzi uko byaba byagenze ariko ubu ngubu ngira ngo ni ikintu ubu ngubu amavuriro yose yashyiramo imbaraga ndetse nta nubwo ari minisiteri y'ubuzima gusa ngira ngo ni umuhigo twihaye dufatanije n'inzego z'ibanze dufatanije na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo dukore ubukangurambaga ndetse nitunabukora abantu nibajya ku mavuriro babone ubushobozi basangiye hari ubushobozi bwo kubapima no kubavura ubwo si niko byaba byagenze ariko icyo namubwira ni uko ku kigo nderabuzima rwose kimwegereye barapima ibikoresho birahari abantu barahuguwe yagera ariko ubwo natwe wenda twakongera tukavugana n'abo dukorana hariya mu karere ka rubavu tukumva ikibazo cyaba gihari nimba ari ibikoresho wenda navuga wenda byabashije tukabasha kubafasha kugira ngo izi gahunda zikomeze ntitubwire abantu bajya kwipimisha nibagerayo babure serivisi ariko n'ukundi birakora birahari
ndagushimiye cyane rwose muganga Unkindi francois nibutsa abatwumva ko ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya ufashe ukaganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika kandi wari ufite izindi nshingano zihutirwa ushaka kujyamo urakoze cyane
murakoze cyane wenda mbashimire ngushimire ku giti cyawe ngushimire ijwi rya amerika umwanya waramuga kugira ngo tubashe gukangurira abaturarwanda ibijyanye n'izi ndwara dushinzwe kurwanya ngira ngo ni byiza ubutumwa buba bwageze kuri benshi kandi n'abatwumva bazabigeza ku bandi twese hamwe nibwo buryo bwonyine dushobora gukorana kugira ngo tubashe guhashya ikibazo cy'indwara zitandura mu gusoza rero nanjye nabifuriza no kuzajya noheri nziza ndetse n'umwaka mushya muhire turahari igihe cyose mudukenera muzatubona kugira ngo dukomeze twigishe abantu uko kwigisha no guhozaho kugira ngo abantu babashe guhindura imyitwarire n'imyumvire mwakoze cyane muganga francois w'inkindi noheri nziza namwe n'umwaka mushya muhire
murakoze
In a party, y'all. in a party, y'all. you know what it is. It's been nice, been good. We're gonna move on. Yeah, we are empire. Fire, fire, fire.
I know this is not the We got this, man. Believe me, don't worry. I wanna let you know. You know you're my only. I will never, never let you go. I don't believe, I don't believe. Baby, give me your body, napenda. Habibi, njoo. Nakuita mpenzi na jinsi njoo. Mama wa bana wa
attract me well. In your eyes, boy, I read that love you have for me. nachondutandukanya kuko ari ungwiriye arumbire warasiye mukuru wanje kwenye maombi ya kila siku nitashukuru mungu kwa kukunipatia wero yangu abo basi ntubavugishe ibigambo turekane nabo tuvugishe ibikorwa mutima nicyo yifatanirije nawe ushobora kugitandukanya boy boy boy kubanyo ma body fire body fire boy kubanyo ma boy boy boy kubanyo ma body fire body fire boy kubanyo
niwe wafashe umutima urawutwara ikuziga mu ngurane n'ubuvuzi ingurane yeah.
Ba-ba-da-ba-bi-da-ba-da-da-da-da. Nanjye ndafite ingorane, ndakure mfite ingorane.
Call you mom, I call you honey, I know you like. I call you queen, I call my life, I know you like.
Me, I call you papi, I call you daddy, I know you like it. I call you daddy, I call you papi, I know you like it. ah, ah, ah.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi twateguriye indwara y'umuvuduko w'amaraso Um, nagira ngo noneho nyuma y'uko uwo mutumirwa wacu agiye mu zindi nshingano tube tuganira nanone ku bijyanye n'ubuzima Uh, ku murongo wa telefoni dufite john john wiriwe
mwiriweho wiriwe neza urahagana hehe
neza na neza mba mu buterere ubu tuvugana na ahantu bita mucarama buterere mu burundi yego ibisimbura mu burundi yego Uh, sinzi niba wari ufite ikibazo cyangwa wari ufite intererano ku bijyanye n'indwara y'umuvuduko w'amaraso ariko uh, muganga ntari bubashe kuboneka kugira ngo agusubize sinzi niba ushobora ushaka no guhera ku byo yasobanuye yenda kugira ngo ugire icyo wongeraho cyangwa se n'ikibazo wakwi- waba wibaza ku buryo twazakomeza tukagi- tukabatumira bakatuganirira Um, ijambo ni iryawe
yego murakoze cyane nta ikibazo cyo hanze nari mfite na- nabonye muganga yagerageje gutanga tashe y'imyaka indwara y'umuvuduko w'amaraso yoba itabira ko abantu cyane nagomba kubaza mbega iyo ndwara yoba ituruka kuki ku biharuro cyangwa ku byigwa muganga yoba yarakoze kuyikingaho mbega yo genda gute ko mbona ibangamira cyane cyane abantu bari mu myaka ikuze cyane icyo nagomba kubaza kugira ngo wumve ingene twoyikinga cyangwa twoyirinda
Ye, hari byinshi yari yasobanuye tutagom- tusubiramo sinzi niba wakurikiye ikiganiro mu buryo bwo kwirinda hari- yari yavuzemo ibijyanye no ku- kuruhuka gusinzira neza uka- u- ukirinda itabi ukirinda inzoga ugakora imyitozo ngororamubiri ibyo byose ni bimwe mu bifasha uriye neza ukarya ibiryo bisanzwe bitari ibyo mu, mu, mu maduka mu biko- ibyo mu bikombe bya- biba byarabitswe igihe kirekire hari inama nyinshi yatanze ntabwo nzi niba wari wakurikiye ariko ubwo igihe mwamukenera nk'uko yabitubwiye twazongera tukamuhamagara aka- akatuganirira cyangwa se n'undi n'izindi mpuguke mu bijyanye n'izi ndwara zitandura Uh, ariko niba hari i- i- ikibazo izindi ndwara nawe wifuza cyangwa u- utekereza ko byaba byiza tuziganiriyeho ubu nguteze amatwi wambwira hanyuma tukazaziteganya mu bihe biri imbere
murakoze cyane indwara jewe na- nari nifuza ko tuzaganira ko hamwe muganga yoba abonetse ni indwara Barahari.
zijyanye n'igi- ni barahari Abaga- ndavuga abaganga barahari bazaboneka
yego ni indwara ijyanye n'igisukari kuko ni indwara iriko iratwara abantu benshi cyane cyane mu turere twa afurika sinzi ikibazo ko hari inama yo- yogira abaturage cyangwa iki na kiriya ku myifate cyangwa mu mfungurwa runaka ukuntu umuntu kuko nyinshi usanga abaganga bari ku- kwigisha ni uburyo bari bufunguremwo ukuntu bari bu- bari bufate imfungurwa zitarimo isukari nyinshi ariko aba- abe- abaturage benshi usanga biri kubananira ingene bari bufate sinzi rero ko ico yokitugirira ko icirwa runaka zadufasha
yego bizashoboka iyi diyabete cyangwa se indwara y'igisukari ni imwe mu ndwara muri izo ndwara nyine tuvuga zi- zitandura Na- nayo iri Yego.
mu byo muganga uriya twaganiraga w'inkindi francois ashinzwe mu ishami ah, ashinzwe ryo kurwanya nyine izo ndwara zitandura Ni- nta kibazo tu- tuzabatumira ba- babaganirireho rwose eh, kuri iyi ndwara ya diyabete
hanyuma hari amakuru nagerageje gusoma ku rubuga nyine nkoranyambaga avuga ko hoba hari urucansho rwa sida rwoba rwarabonetse mbega ibyo muganga hari icyo yoba abizi ko Uru- urucanco rw'iki
nk'umugera wa sida ntabwo numva
nk'umugera wa sida urucanco rw'umugera wa sida
yego waru- mu marosherike bakora hari ibihugu runaka nigeze kubona ku ma- ku mbuga nkoranyambaga ndavuga nk'igihugu cya zimbabwe kiba cyarigeze kurutora
Yego, ubwo nabyo tuzashaka abaganga babi- bafite amakuru y'imvaho noneho bazabaganirire ubwo ku bijyanye n'indwara ya sida Yego, bara- Eh, urakoze cyane john
yego Mm. twakire nestor wiriwe nestor rero ndabumva urahagana hehe Uri i bujumbura mu burundi yego yego ufite wa- ushaka ko Iki- ku- kugeza iki ku bakunzi b'ijwi nari ry'amerika mfite- ikintu nashaka kugeza ku radiyo ijwi- ku bakunzi b'ijwi rya amerika nagira mbaze igitera iyi ndwara y'ivumbuka ry'umubindi w'amaraso Mhm.
naravye mu biganiro mwacishije ngaha ku rubuga rwa facebook urahise nabonye umengerera ku myaka mirongo itatu n'icenda kugera ku mirongo irindwi n'ingahe Oya, ntabwo ari bo bonyine ariko abikarira ni aba nk'uko muganga yabidusobanuriye ni aba uko umuntu agenda akura niko agenda agira ibyago byinshi byo kuba yayirwara
ego Mm, nagire nagire mbaze muganga ndetse n'abarundi muri rusange bumviriza ijwi rya amerika ingene iyo ndwara yandukira ico bivako n'ingene Ntabwo- twoyirinda murakoze ikibazo Eh.
canje nico urakoze eh, nestor ntabwo indwara ntabwo yandura ni imwe mu ndwara zitandura ariko nanone si byo bufata umu- umwanya wa muganga wo ku- kugira kubisobanura byose Eh, ibi- ibyo ibyo yavuze byinshi um- umuntu ashobora kwifashisha sinzi niba wari wari ukurikiye harimo kwi- kwirin- gukora siporo no kwirinda kunywa inzoga kunywa amatabi uka- u- ukasinzira bihagije Um, muri make ugomba ku- gu- kwita ku buzima bwawe kandi ukarya neza
murakoze Kugira ngo cyane amaraso kandi abashe turasaba gutembera.
nk'aho mw'ijwi- ku ijwi rya amerika yuko muze amashusho y'ibiganiro by'imibereho n'amagara y'abantu kugira ngo tuze turamenya indwara zimwe zimwe ingene twotwikingira dukoresheje uburyo bwacu kama tuziwe tubaja kwa muganga kuko urumva yuko biba byoroshe n'ingene twoyikingira nk'iyo ndwara y'isukari Mhm. Ye, hanyuma hari izindi ndwara wifuza ko twazabaganiriraho mu bihe biri imbere turimo turasoza umwaka indwara eh, nk'indwara nashaka mu- ku ku ndwara y'amasigo mwo turasaba muganga muzogicishe ngaco kiganiro tuze turayumviriza amafyigo ingene vyogenda ivyayo Mhm.
ego yego mm.
ubwo tuza- nawe Murakoze tuzashaka cyane.
abaganga urakoze cyane kandi ukomeze gusoza umwaka neza uzagire na noheli Eh, nziza murakoze namwe ngaho Na- namwe ngaho ku gihugu amerika muzogira umwaka muhire tuzokomere ngo tuzogume dusadikanya ibiganiro ngaha ku iradiyo yacu bijanye n'amagara meza yacu yego yego n'ibindi biganiro byose ye twakire odase odase wiriwe N- a- Odase ko telefone yawe sirimo ku itarimo kumvikana neza ubu oya oya nta- ntabwo irimo kumvikana neza uri i burundi oya ntabwo ntabwo irimo gucamo Ni radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turimo mu kiganiro cy'ubuzima ariko kandi dushobora kubashyiha n'akaririmbo mukaba mukomeza ku- kwitegura nyine gusoza umwaka neza
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james abrise abrise ndagukunda cyane ndonyi record
murako kucyumva rero radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku wa gatatu ikiganiro twagihariye ubuzima turi kumwe ku murongo wa telefone na Risha- richmond uranyumva
yego ndabumva cyane urahagana hehe
ndi muri tanzania neza na neza mu ntara ya kigoma Mm, hameze gute mu ntara ya kigoma
Eh, hameze neza akavura gahejeje kugwa nta ngorane n'imwe Good. murimo gusoza umwaka neza
yego turashima cyane ko n'amagara tumerewe neza nuko nuko rwose dukomeze kuyabungabunga
yego Yeah. uyu munsi rero twari twabatumiriye muganga uh, ngo abaganirire ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso uretse ko ngubu tutakiri kumwe yagiye mu bindi bikorwa byihutirwaga ariko sinzi niba wari ufite inama wifuzaga gutanga cyangwa se niba hari igitekerezo wifuzaga kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika
Mm, usanzwe na- nari natanze nimero ufite akabazo nashaka kumubaza Mm.
Eh, bizanye nuko iyo iyo ndwara nsanzwe nanjye ndayumva aho mperehereye yuko ishobora kuba iri mu mu zibangamye Mhm.
nari nashatse kumubaza icyo umuntu yokora kugira ngo ashobore kuyirinda kugira ngo bikunde abandanye afite amagara meza Mhm.
Mm, nicyo kibazo nari nashatse kumubaza Ye, nkurikije ibyo yatubwiye kuyirinda ugerageze ku ni- ni- n'ubundi ni indwara itandura Ubu ni Mm.
ukugerageza kwirinda itabi kwirinda inzoga ku- ku- kurya neza kwirinda ibyo ibintu byo mu, mu, mu bikombe cyangwa se bibikwa cyane mu mu, mu, mu, mu, ma- mu maduka ibiryo biba bibitse nyine mu, hari ibintu bashyizemo kugira ngo bibashe kumara igihe kirekire Eh, ugakora siporo ubwo nta mazi menshi bajya batubwira ko umuntu agomba kuyanywa kuko nayo ashobora gufasha amaraso gutembera neza ibyo ni bimwe ushobora kuba wakoresha kugira ngo wir- wirwaneho urinde ubuzima bwawe hanyuma ubwo ibindi tuzongera tu- tumutumire nk'uko yatwemereye n- ara- tuganire no ku zindi ndwara zitandura nk'uko bamwe mu bo twavuganye mu kanya bavugaga ko bifuza no kumenya n'indwara ya diyabete n'amafigo n'ibindi nawe sinzi niba nawe hari indi ndwara wifuza ko twazaganiraho mu bihe biri imbere
kuri diyabete hari indi ndwara nanjye nari nifuza ko nawe niyo yogira icyo yatubwira ko hanyuma aramutse aronsa akanya yego
ni iyi ndwara bita ngo ngo ni iya hasima asima yego okay Eh, sawa ko nayo ndabona isa n'iyibangamye rwose sawa reka reka- ubwo tuzayivugaho nayo tuzayishakira umuganga urakoze cyane reka twakire wanyuma innocent
ariko
innocent muri makeya turimo turasoza icyo wifuza kuvuga dore ko nabibonye
ijambo ni iryawe amasegonda make dore ko mwe- ndabona eh, kumenya ko umuntu asohotse haba- habafata nk'umuntu yigeze afite afite nk'ibimenyetso by'iyo ndwara Mm.
kenshi hari abantu usa- usa- cyane cyane usanga bifata ku bagore bafite imivuduko ni hehe umuti twawukora kugira twikingire iyo umuntu abonye nk'ibimenyetso twavuga ati reka dusige hafi umuntu aca kugura kugira twirinde uwo muvuduko w'amaraso canke ingene twokwikingira kugira Yego.
ntitwandure canke ntitwanduze abandi ntabwo yandura ntiyanduza n- ariko icyo na- inama nakugira ni ukwegera abaganga bakwegereye bakakugira inama bakagupima bakamenya uko umubiri wawe uhagaze reka rero ngushimire nshimira n'abandi mwese twari kumwe ngashimira muganga twaganiriye uwinkindi francois na bamfashije ku buhanga bw'ibyuma cornelius na aloise bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze